radiyo ijwi ry'amerika isamiranirai washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itangishaka radiyo ijwi ry'amerika ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu amagara y'abantu uno munsi tuza kwihweza ingwara imaze iminsi yibonekeza mu burundi iteye impungenge abatari bake cyane cyane ababyeyi iyo ngwara ikaba yandukira cyane uh, ingwara batazira ingwara y'amaso y'imbwa uh, ni ingwara yari imaze iminsi yibonekeza cyane cyane mu gisagara ca bujumbura uh, tukaba tuza kuvugana na muganga eh, dr levi kandeke yanonosoye ibijanye n'ingwara y'amagara y'abantu ingwara y'amagara y'amaso mu gihugu cy'u burundi atubwire byinshi kuri iyi ndwara tubahaye ikaze mwese nk'uko bisanzwe mudushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mwongere muterere no ku rubuga rwacu rwa facebook adrese ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga nk'uko mubyumvise murisanga y'uno munsi turaza kwihweza indwara y'amaso yibonekeje cyane mu gihugu cy'u Burundi ikaba iteye impungenge abatari bake mu gihugu ah, cyane cyane ababyeyi iyi ndwara yaduki- i- irandukira cyane ah, mu bice bitandukanye by'igihugu iracibonekeza nubwo hamwe eh, bavuga ko batakiyibona muri iyi minsi Ah, abenshi bayitazira indwara y'amaso y'imbwa mbega mu kibano canyu yifashe gute muri kino gihe nivyo tugiye kuganira mu kiganiro murisanga ah, tugiye kubiganira na muganga levi eh, kandeke Ah, akaba yaranonosoye cyane iyi ndwara y'amaso ah, cyane cyane akayivurira mu gihugu cy'u Burundi Ah, iyi ndwara iyi ndwara niyo tugiye kwihweza cyane cyane mu kiganiro cy'uyu munsi reka tubibutse nk'uko bisanzwe facebook yacu aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro tugashobora no kuvyihweza mu kiganiro cacu aderesi yacu ni voa radiyo yacu voa radiyo yacu nk'uko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro cy'uyu munsi turabona abatari bake ah, abatari bake bamaze gushikiriza ivyumviro vyabo ibibazo vyabo ah, kumbure bifuza ko muganga yishura tutarinze kurangira reka ndabona muganga twamuronse ku murongo wa telefone ah, ashobore kutubwira ah, kumbure duhereye ah, ku ahantu iyi ndwara yoba yaravuye mbere y'uko tunaganira byinshi Eh, muganga reka tubanze tuguhe ikaze mu kiganiro murisanga kandi turagushimiye cyane ku kanya wafashe kuganira natwe
Ego cyane ndabaramukije mwese kandi murakoze kuntumira
yego murakoze muganga reka kumbure twi- tubanze turabe aho iyi ndwara yoba yaravuye ibivugwa ku bamwe bavuga ngo yavuye muri tanzania abandi mu buganda canke icoba carayiteye ah, nk'abanonosoye indwara z'amaso mwumva amakuru y'imvaho yoba arayahe ku bijanye n'iyo yavuye n'icayiteye
Eh, nibyo cyane ibyo muvuze Eh, twaragerageje kurondera aho ya- yahereye ariko ntaho muri kano karere k'iwacu k'ibihugu bya east africa eh, yahereye mu gihugu cyo muri kenya kw'ibahari aho bita mombasa niho batanguye kubona abantu benshi benshi barwaye iyo ndwara hanyuma iraheza itandukira ibindi bihugu nka tanzania n'ubuganda aho hari mu ntango z'ukwezi kwa mbere hano iwacu naho mu burundi yashitseho eh, mu mpera z'ukwezi kwa mbere
mu mpera z'ukwezi kwa mbere Eh, none yifashe gute muri kino gihe eh, cyane cyane mu gisagara ca bujumbura ko hariho benshi twabona bidoga cyane ko bayirwara ariko ntitwabibona cyane cyangwa ngo tubyumve cyane mu ntara hagati byifashe gute i bujumbura
icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko na twebwe twarabyibajije Eh, hariho ibintu bibiri twabonye bidasanzwe ubwa mbere na mbere ni ukungene yatebutse kwandukira abantu ni indwara dusanzwe tuzi yamyeho oh, nk'uko imyaka ibiri itatu ije yamiza turayimenyereye Eh, aho twari tuzi yakunda kuzanana no mu gihugu cya tanzania nicyo gituma hano iwacu i burundi hari n'abayita ngo ni indwara y'amatanzaniya ariko rero icubu twibaza ko coba carahindutse muri iki gihe haba muri ivyo bihugu vya kenya na tanzania canke burundi eh, muri ubu gihe hariho ubushuhe budasanzwe kandi tukiri mu gihe hakiri igihe c'imvura turibaza ko arivyo vyoba vyaratumye iyo ngwara igwira gusumba uko yahora turabona ko igicu eh, cahindutse kitakimeze nk'ica kera Eh, ubu rero bitwereke hano mu burundi eh, isa n'uko yaheze mu kwezi kwa kabiri niho yababaje abantu benshi eh, imaze indwara rero iyo imaze gushikira abantu benshi baraheza bakumvira impanuro tubaha eh, twarabona ko abantu bazikurikiza nka twebwe tuba turi mu, mu mavuriro twarabona ko abantu bahinduye ingendo basigaye bakurikiza impanuro tubaha Eh, turabona rero yuko eh, indwara igenda iragabanuka gushika naho nk'uno munsi ndababwiye nk'uno munsi wa gatatu eh, ndinze mva ku kazi atangwaye n'umwe ndose Mm, mhm. none nk'uko mubivuze a- a- bamwe bayita ngo ni indwara y'amaso y'amatanzaniya abaja mu rwanda bavuga ngo ni indwara y'amaso y'abarundi Eh, ni kuki none eh, cane cane benshi bayita ngo ni indwara y'amaso y'imbwa Bi- bi- birafise isano n'imbwa canke yoba yaravuye ku mbwa
icyo kibazo kweri nta nyishu yacyo mfise eh, twakoze tubyumva uko eh, iyo ndwara yandukira cyane y'amaso bayita uko mugabo murumva ko hari nyinshi zimeze uko ariko zose bayita mu n'amaso y'imbwa mugabo icumvikana coco iyo bavuze ngo ngo n'amaso y'amatanzaniya murumva yuko aba ari kubera babonye yuko ariyo yaje i- izanana Eh, mu gihugu cy'u rwanda twarabatanze kuyironka yatanguye mu burundi mbere yo kuja mu rwanda nabo urumva nico gituma baheza bakavuga ngo ngo ni i burundi Mm. ego none eh, turavye rero ukuntu ifata abantu ukuntu yandukira ah, ah, yandukira gute abenshi baratubwira ati dukarabe eh, ndi ngaho i bujumbura mu minsi yahera barahimiriza abantu cane gose gukaraba mbega none yandukira ari ukubera umuntu aba yafyirigise mu maso canke hariho ibindi bintu bituma umuntu ashobora kuyandukira
Ni- ni byo cyane kandi n'ibintu byoroshe kumvikana indwara uko ifata ubwa mbere amaso arabanza agatukura amaze gutukura agatangura ku- ku- kujya umurwayi akumva yo kwivyiringira akumva amaze kwivyiringira ntihamererwa neza hanyuma hakazamo sozi murumva rero umuntu yivyiringira akongera agakurura amosozi ko muri ayo mosozi niho haba harimo ako gakoko kitwa virusi kandukira ahejeje rero uwo muntu akaguha ukuboko aheza akakwandukiza cyangwa naho yakora ku kintu musangira naho akora ku muryango we nawe ukajya kuwukora ko ugaheza ugaca wikora mu gi- mu jisho urumva yuko uraheza nawe ugaca wandukirwa kandi uwo muntu ataho n'aho mwahuriye nicyo gituma eh, mu uko duhanura abantu tubabwira ubwa mbere na mbere tuti icya mbere ni mukarabe mugume mukaraba icya kabiri ntimuhirahire ngo mwikore mu maso ibyo bintu babiri umuntu abikurikije ntaheza ngo agware nka twebwe mu mu buvuzi bwa minsi yose duhura n'abantu insinzi y'abantu barwaye birashika ntihagire uwugwara nibyo hariho abagwaye bakeyi mugwara benshi nibo batagwaye kuko bakurikiza eh, izo mpanuro kandi mubona aribo bahura n'abagwayi benshi
murakoze cyane Eh, none muganga ah, iyo ndwara utubwiye yuko kumbure cyane cyane iva ku kuntu abantu baba bakoze ku bintu bagakora no mu maso imara ikiringo kingana gute iri aho hantu yari yicaye kugira ngo ibandanye igira ubwo bukare bwo gushobora kwandukira uwundi muntu eh, nko ku muryango ku gikombe n'ibindi
icyo ni ikibazo kigoye kwishura ariko reka ngereranye Eh, ubwa mbere na mbere no kumenya yuko eh, uko imyaka ibiri itatu ibaye haza virusi nshasha zama zihinduka ni ukuvuga imwe imwe iza ifise inguvu isumbanya n'iyindi Ah, iyo umwaka niyo twabonye ko ifite inguvu gusumba izindi icyo ni icya mbere icya kabiri nta bushakashatsi buragirwa bwo gupima ngo babone igihe imaze ku muryango ishobora eh, kuba ikishobora kwandukira mugabo kubera amavirisi dusanzwe tuyazi n'umwanya mara ni umwanya muto cyane uri munsi y'umunsi umwe ni ukuvuga eh, iyo waraye ku muryango iyo virisi bukeye mu neza ngo yandukirwe mugabo murumva nk'umuryango haca kw'abantu benshi na cane cane eh, iyo ngwara murazi yuko yandukira ahantu hahurira abantu benshi mu mashure mu mahinguriro ahantu hari abantu benshi begeranye kandi basangira byinshi nicyo gituma eh, ata bundi buryo eh, bundi buhari atari ubwo bwo kuza turagerageza tukikingira mu dukaraba kandi tudakora mu maso hariho n'ikintu mwashikirije cyatumye eh, tu- twibaza ibijyanye no kungana yandukira Eh, twarabonye nko ngaha mu burundi eh, ibice by'igihugu byandukiwe ni ni hano i bujumbura n'intara ya cibitoke na rumonge nabo ico dusangiye ni ukuba mu kiyaya ahantu hashushe eh, kandi hari n'umuyaga eh, hakaba rero hariho mu gico bita mu gifaransa emidite isumba iy'ahandi mukaca musanga no mu bihugu bindi bibanyi byaguye baragwara eh, nka tanzania hakariwe dar es salaam eh, na, na dodoma abashushe nk'uko kw'iwacu muri kenya hakariwe mombasa mugabo ibihugu usanga eh, hari naho hoba hari imijyi irimo abantu benshi mugabo bakaba bameze nk'abari mu misozi mukabona ko batandukiwe tugiye nko mu gihugu cyo muri etiyopi pare nta nta iyo ngwara ntiyabonetse reka no mu rwanda naho yabonetse ntiyababaje nk'ino kuko kigali imeze nk'iri ahantu mu misozi hano iwacu i burundi naho ugarutse hano iwacu turabona ko mu ntara zo hagati mu gihugu naho baba bafise abantu benshi nka gitega na ngozi abantu babaye bakeyi cyane Mm. ego birumvikana cyane cyane ko hariho iryo sano kuko mu gihugu hagati eh, nta bidoze cyane Eh, muganga naho iyi ndwara twumva turemye yuko iriko iragabanuka kandi yuko nk'umuntu yanonosoye cyane iyi ndwara kandi ayivura azwi cyane kuba ayivura mu gihugu cy'u Burundi uno munsi ukarinda utaha ata muntu wakiriye bi- bisigura yuko iriko iragabanuka cyane ariko abanywanyi abanyagihugu baracafise ibibazo bitandukanye kuri iyi ndwara nyene Eh, hariho n'abari ku murongo muri aka kanya tugiye kwakira kugira ngo bishugwe ibibazo byabo Ah, turafise ku murongo evrard arakaza na irambona Ah, tubakire reka twakire evrard uraho neza ga evrard
Amahoro cyane ndabumva yego Ah, evrard ikibazo cyangwa icyumviro kuri muganga
iyi ndwara ukuntu noyivuga ikintu mfise noyivuga ko mu kwandikira akesi akesi ngo- indwara irandikira bivanye n'uko mwagiye murahura n'abantu ba- umuntu ayirwaye kenshi iyo muri ko muraramukanya mbega muri icyo gihe iyo mwahuye n'umuntu abantu bayirwaye woyiki- wo- abantu muyi- mwokwikingira gute
ego muganga yatubwiye cyane cyane ku bijyanye no gukaraba no kudakorana ko ah, ni bimwe mu bintu dukwiye gukora Eh, ukumbure muganga araza kutwunganira yongere ko ibindi umuntu ashobora gukora reka tubandanye twakire irambona irambona uraho neza irambona uratwumva
ndabumva neza cyane Mhm, duga ku ijambo
abo nabazaga Mhm.
ese n'indwara y'amaso wagiye usanga nk'umuntu muri famiye nta muntu umwe yigeze ayirwara ugasanga nyine ugasanga iraje tu ugasanga nk'umwana umwe mu bana batanu arayirwaye se biba byatewe n'iki kuko kwavangurandira umuntu ashobora kurwara amaso ku buryo bugira nyine byo najya kwa muganga ukabona nyine yarahumye burundu ese biba biba byatewe n'iki ikindi ese muganga w'inzobere muri ibyo bintu kuri ibi bintu bijyanye no kwivurisha imiti kumva ngo barakwiye ngo bashyiramo indimu ngo bashyiramo iki ibyo byo abivuga biki hari imiti uretse yenda kuba umuntu yajya kwa muganga nta bundi buryo bw'ibanze umuntu yaba yifashishije mu gihe atari yajya kwa muganga murakoze urakoze cyane rambona ego muganga muduze ku ijambo kuri kumbura ikibazo ca uh, evrard uh, cerekeye ingene umuntu yoyirinda ariko cyane cyane n'ikibazo ca irambona kuko twanakibonye cyane ku rubuga rwacu rwa facebook aho abantu bavuga yuko ushobora gushiramwo indimu mu, mu, mu maso canke icayi Eh, abavyeyi benshi hari n'umuvyeyi umwe mu misi yahera yashize ku rubuga rwiwe umuvyeyi yazwi avuga ko yashize icayi mu maso c'umwana wiwe hama hava arakira Eh, niko bimeze mubibona gute
Eh, ngarutse ku kibazo cuja mu mwanya- mu mwanya wa mbere eh, numvi- narabonye yuko benshi bamenye ko kwikingira ari ugukaraba ariko nababwiye ni bwa kabiri cya kabiri ko ari ukutikora mu maso kandi burya abantu barikora mu maso eh, kenshi kubera babimenyereye atabonye n'uko abikoze ni ukuvuga rero bisaba kwitwararika cyane kuko nawe wakaravye karagucamo ugasanga wakoze ahantu kumbura ugasanga iyo virusi yahari ukaba wishize mu maso abantu rero badakora mu maso usanga nabo nyine eh, bibafasha cyane kugira ntibandure tugarutse kuri icyo kibazo eh, kigira kabiri yabaje ibibazo bibiri kandi byose byumvikana ikibazo ciwe ca mbere yavuze ati bigenda gute ko eh, mu muryango ushobora gusanga umwana umwe yanduye abandi ntibandure ati bigenda gute Eh, ico rero ngira ndacishure Eh, bi- bivana n'ibintu ibintu ni ni byinshi ubwa mbere na mbere bivana na- n- n'igitigiri cy'amavirusi cyamushikiriye mu- kuri uwo mwanya mu mubiri Ah, iyo ayandu- ya- yashizemo eh, ya- virusi nyinshi amaso yanduye menshi murumva ko aheza akagwara icyo ni icya mbere kandi ikindi nacyo ni uko eh, usanga ababa mu nzu basanga bagize bikingiye kubera babona ko uwo bari kumwe agwaye ugasanga bagerageje bakikingira kubera batinya iyo ndwara Eh, uwa mbere n'uwa kabiri kenshi baragwara mugabo uca usanga abandi batagwaye ko baca bamenya uko bikingira Eh, ikindi kibazo yabajije ati ni ku- ni kubera iki eh, eh, i- imiti nk'iyi bavuga ko iyo ikora canke ntikora nka bajya bakoresha indimu canke bakoresha icayi ico nabubwira ubwa mbere na mbere iyo ngwara iterwa n'akantu bita virusi utuvirusi twinshi turasa kandi dutera kimwe eh, virusi nta muti wagenewe kurwanya virusi ukora neza uriho ni ukuvuga ry'amaso arakira ata n'umuti umuntu akoresheje imiti ahanini dutanga ni iyo korohereza umurwayi mu kumugabanyiriza ububabare kuko ibabaza ariko nta muti uca uyivura ngo uheze ngo eh, ngo ucikira kubera uwo muti rero icyayi coco eh, nticyari ntikivura kandi nta- ntaco cica ariko amama y'indimu arashobora konona mu maso muri iki gihe rero naho ntari bwabivuge abarwayi dusigaye tubona murumva ko iyo ndwara yakize abarwayi turonka nabivuye nabi nabashizemwo imiti atariyo ubu turi ko tuvura abagiye barakosha eh, ba- ba- bakora ibitari byo amazi y'indimu arimwo eh, sinzi ingene babyita ni ph acid agiye mu mu jisho eh, araheza akaryonona mu gihe haba harimo agakomere kaheza agace kaba kanini gusumba uko kari kameze ni ukuvuga rero ko ibyo bidaheza ngo bimuvure abonye yakize nawe ntagire ngo niyo yamuvuye kuko n'ubutashizemo umuti araheza agakira nuko rero turahimiriza abantu ko bugaragaza uburyo bwose bakareka gukoresha iyo miti muganga atavuze Mm. ego nk'uko wari wivuze hariyo bamwe bashobora kurwara mu muryango abandi ntibagware abandi nabo ugasanga bagwaye eh, amaso akabyimba cyane ubundi nawe bikaba ibisanzwe ni kuri icyo ni kuri iyo mpamvu nyine iyo bavuze yuko utuvirusi tuba dutandukanye twagiye mu maso
Eh, virusi iriko iratembera ubu ni imwe mugabo eh, ntimwakira igitigiri kimwe hari uwandukira akaba yashize mu jisho virusi nyinshi akababara gusumba uwundi ikindi naco abasirikare tuba dufise mu mu- mu- mu- mu- mu- mu mubiri kuko nibo batugwanira hari igihe tutaba tubanganya iyo bihuriranye n'uko abasirikare b'iwawe bari bake urababara gusumba wowe ufise abasirikare benshi ni ukuvuga iyo umuntu asanzwe afise amagara meza uca ubona akize harya abakiri batoyi muramaze kubona yuko abakiri bato bafite amagara bakira n'igoga ariko umuntu akuze umenga arateba gukira Nu- nu- urumva ni ibisanzwe hari abandi basanzwe bafise n'izindi ndwara nibo twinginga kuza kwa muganga ubusanzwe afise iyindi ndwara yo mu mubiri yambaye ari diyabete eh, canke iyindi ndwara ikomeye nka ziya z'umugera turababwira ati mwebwe murwaye ajyayi amaso yimwe no kuza tukabarabira abandi tubwira ko dukenera kubona nibagira baba basanzwe barwaye izindi ndwara z'amaso dusanzwe tuvura basanzwe bari ku miti y'amaso kubera imiti baba ariko barashiramo idasho- ihisho- iheza ntikore neza mu gihe barwaye iyo ndwara y'amaso y'imbwa abo nibwo niyo mugwi abantu bakeyi tubwira ati nimuze kwa muganga abandi bose turababwira ati indwara irikiza tukabereka n'uburyo ba- bashobora kwiyorohereza bagakoresha ipampa n'amazi akanye abagize imana bakaba bafise ayo- ayo muri firigo n'isawa iyo amazi akanye umushize- umuntu ashize ku jisho araheza aka- akamworohereza ijisho rikaruhuka n'ataba yajinze guca muri firigo amazi eh, y'aha muri afurika yo hanze kenshi aba akanye umuntu ashize ku gapama agahumiriza ntashiremo amazi agakanda arumva ko yorohewe mu kurindira ko abasirikare biwe bamugwanira hanyuma agaheza agakira mu ndwi imwe Mhm, mhm. murakoze cyane muganga reka tubandanye twakira abandi turafise bo- doris ku murongo doris uraho neza alo doris doris uratwumva Eh, doris ndumva ko kumburira agatelefone kamugoye ntituriko turamwumva doris ku murongo mu gihe turindira kwakira abandi banywanyi kumbure tubaze muganga ku bijyanye n'abana ugereranyije n'abakuze izi ndwara nk'izi z'amaso zikarira co kimwe zifata co kimwe canke eh, zimeze gute
Eh, a- a- abana bato cyane bajya bakiri bato eh, bakivuka nibo bashobora kumera nk'abababaye mugabo nabo eh, baba bafise eh, ikintu gituma kibakingira kuko si abana batembera gukorana mu minwe n'abandi ntihanduye benshi cyane ntitwabonye benshi ariko abandi bana bamaze gukura baba bafise umubiri n'abasirikare babagwanira eh, ba- bakora neza gusumba aba bantu bakuze Eh, abo bajya bi- bi- b'imisore cyangwa inkumi bo ubona akanya gato uza ubona akize mugabo bamaze bajya bamaze gutangura gukura imyaka mirongo ine no he- no kuduga nibo baba baragusumba abandi mwe ku- kubera bataba umubiri wabo n'abasirikare bataba bameze nk'abo bajya bakiri bato ariko nabo barakira usanga hiyongera ko umunsi umwe canke ibiri eh, kuri irya minsi igwara abakiri bato ariko na bose ba- barakira igikuru twebwe ubu turaba cane cane abo tu- abaje kutwitura eh, turaba yuko ata muti utariho yoba yashizemwo tukawumubuza hanyuma tukamuha impanuro z'uko yifata kugira akire ata kindi yononye nk'uko ndabibamenyesheje muri iki gihe murumva ko iyo ndwara yaheze mugabo turacafise abo tukiriko turakurikirana kandi ahanini ni kubera bakoresheje imiti atariyo nk'ayo mazi y'indimu twarabonye benshi bashizemo amazi y'indimu akabagirira nabi nibo turiko turavura muri iki gihe hari n'abandi bake eh, ibyo navyo birashika eh, babona bagwaye bakagwara iyindi ndwara hanyuma bagaca bagira ngo ni ya maso y'imbwa bagat- bakareka kuja kwivuza bati ibi bizokira ntari yindi ndwara ikeneye ko babavura ugaca usanga nabo badushikiriye batevye mugabo ico tubwira abo bantu nuko iyo ndwara nta na rimwe ifata ijisho rimwe yama ifata ij- rya- ifata irya mbere ukabona ko hatangwiriye rimwe mugabo n'irindi rica rifatwa iyo amaso ashoboye afashwe ari abiri agenda akurikirana murumva yuko dushobora guca twiyumvira ko ari ko ari iyo ndwara nyene mugabo iyo hagwaye indwara ijisho rimwe gusa ni ukumenya ko ishobora kuba ari iyindi ndwara mukaja kwa muganga Mhm, mhm. ego reka tubandanye twakira abandi turafise marcel ku murongo wa telefone marcel na bonite wihangane gato nawe nyine turakwakira marcel duga ku ijambo
ego murakoze cyane ndetse n'umutumirwa ndamusuhukije nshaka kumubaza utubazo tubiri ikibazo cya mbere ubu burwayi bw'amaso busa nk'ubwadutse cyane muri aka karere u rwanda ruherereyemo n'uburundi dufite impungenge ku bijyanye n'imibereho wenda yacu hari abantu bakibaho ubuzima twakwita ubwa gakondo bajya mu mashyamba ko tuzi ko hari ibicurane byigeze kubaho bukitwa iby'ibiguruka iyi ndwara y'amaso nta nyamaswa yaba ishobora kuyanduza kugira ngo n'abarya inyama wenda zitatunganyirijwe ahemewe n'amategeko bajye bagira uburyo bitwararikamo icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri umuntu wanduye ino ndwara ari mukuru akaba afite yagize ikibazo cy'aya maso arasabwa iki hari uko birumvikana kwirukira kwa muganga byo nibyo ariko se n'ubwo atarajya kwa muganga nta buvuzi bw'ibanze ashobora kubona ese nyuma y'ubuvuzi bw'ibanze yaba yitwararitse mu buhe buryo indorerwamo y'umuntu yakabaye akoresha ni izihe ibikoresho by'isuku ushobora kujya muri dushe cyangwa nkihanaguza esuwime ese mugenzi wanjye nawe yayikoresha ndwaye amaso ntabwo namwanduza ibintu nk'ibyo ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo hari ibikoresho bitizanwa umuntu amaze gufatwa n'ayo maso yaba yakwitwararika ate kugira ngo atanduza abandi cyangwa abandi bakwitwara bate mu gihe babonye umwe mu bo babana yagize ibimenyetso by'ayo maso murakoze ibibazo byiza urakoze cyane marcel reka twakire na bonite muhimpundu ikaze neza nawe
Hello?
ego bonite
Eh, muri make iyo ndwara y'amaso n'interano nosa Mhm.
halo ego
iyo ndwara bwa y'amaso si kimwe yahora ifata abantu kera iyi nayo n'ibindi
Mm.
kuko ukuntu igufata irakubabaza igutera imisonga mu maso ariko iya kare ntiyakenera n'umuti cyane turabye iyi bavuga uno munsi si yo si yo iyindi ndwara yaba yaraje kabisa Mm.
kuko hari uyu ukuntu igufata iragutera imisonga mu maso ukumva umutwe ugufata ukagwara giripe Mhm.
giripe ikagufata ntiwu ukumva kabisa ubabara mu maso cyane cyane rwose Mm.
Eh, kuko ibyo batubwira kera siyo kabisa ubiharuye biratandukanye n'iy'uno munsi y'uno munsi ifise ubukare bukaze gusumba iyahahora kera imwe y'abana bavuga kera yadufata kera Mm.
ko je narayagwaye ntandakarorera Mhm.
yaramfata
Mhm.
kubwo nasabe ko bota- bodukigira nk'urucanco umuti woyivura Mhm.
woboneka Eh, urakoze urakoze bonite ego muganga Ego.
eh, twohera ku bibazo bya marcel ati ibikoko birandura navyo ko navyo nyene muri iyi minsi yahera vyakunze kubangamigwa duhereye kuri ico
mbabarire cyane ibibazo bya masere sinabyumvise Eh, marcel yabajije bibiri kimwe kijanye n'ibi- n'ibi- ni- n'ibikoko ibitungwa kumbure vyo mu kibano navyo nyene vyoba bibangamiwe n'ingwara nk'iyi ah, cane cane ku bafungura inyama bakagira amakenga ko ingwara nk'izi zishobora kwandukira ibite, ibikoko kuko mu minsi yahera ingwara ibikoko z- zagwaye warabona ko biri mu maso biri mu mazuru biri muri ivyo bihimba hama arabaza ati abantu bakuze abasaza o- bokora iki kugira ngo bikingire iyo ndwara kandi kumbure mbere y'uko banabonana na muganga ni iki kintu c'intango bokora ah, kugira ngo babe barivura babe barifashisha mbere y'uko babona muganga kumbure ashobora kuba avuga abantu bari ruguru canke abantu bigora kubonana na muganga ubwo nyene bokora iki ku bantu bakuze
Eh, ok, ni ibibazo byiza cyane reka ndabasubiriremo icyo cya mbere kijyanye n'ibikoko Eh, utugiye kureba ubushakashatsi bwagiye buraba nta na hamwe eh, byerekana yuko ibikoko n'abantu bishobora kwandukizanya iyo virusi nibyo ko ahari amakenga amavirusi yavuye ku bikoko aza ku bantu byarabonetse kandi aho byagiye biraba minsi yose eh, byatumye eh, amo- abantu bababara uko wasanga ari virusi umubiri w'abantu utamenyereye ko bari nshasha hanyuma bagahereza bakamererwa nabi gusumba eh, iyo barwaye izindi virusi umubiri wabo usanzwe uzi Eh, ikibazo cya kabiri ati abantu bakuze bo kwikingira gute ni kujya nyine twabivuze Eh, abantu bari mu mihana kandi eh, nk'aha mu bihugu by'u Burundi no mu Rwanda abantu baba mu mihana ya- iri kure na kure eh, mu mihana ntiyandukira cyane yayikarira abantu baba ahantu hagwiriranye abantu benshi abari mu bihana rero biraborohera gusumba abandi kwikingira nibyo ndabisubiramwo no gukaraba no kudakora mu maso ibyo bintu bibiri umuntu abikoze na twebwe tuba duhagatiwe n'abarwayi benshi cyane ntituraheza ntitwandukirwe iki cya kabiri yagize ati none amaze gufatwa mu gihe atarashika kwa muganga yokora iki nababwiye ko indwara ishobora gukira ata muti ashizemwo yirinda gushiramwo bijya bavuga atari byo byo gushiramwo amazi y'indimu canke ibindi miti ye- y'ikirundi tu- itarerekana ko ikora hanyuma agakoresha agatambara agashira mu mazi akanye agahumiriza agakanda kugira yoroherwe iyo ndwara murumva yuko imara indwi imwe hagati y'iminsi indwi n'iminsi icumi aheza akaba yakize akarindira rero iyo ndwara igaheza igakira iyo abonye umu- umunsi ugira kane cyangwa ugira gatanu umengo eh, indwara itera yongerekana aha ko imera nk'iyigabanuka arashobora guca ajya kwa muganga ikindi gihora gituma abantu bajya kwa muganga uko mwumva umuntu iramujya mu maso agashaka kwiyagaza hanyuma akongera akaba afise eh, mu minwe n'utundi tumikorobe akajya kwikora mu maso akaca agira ibyo bita mu gifaransa surinfection ni ukuvuga ashiramo akandi gakoko bita bagiteri atari ya virusi arwaye muri icyo gihe ntabiyoberwa abyutse mu gitondo aca abona yuko amaso yafatanye kandi akabona harimo ibishirashira byinshi cyane muri icyo gihe ijya ndwara ntigira ibishirashira byinshi byahaba ari iyindi yiyongeye ko araheza akaza eh, tukamuha umuti ibyo nibyo nibyo byonyine bikenera kujya kwa muganga ubundi mwumvise yuko indwara igiye irakurikirana uko bisanzwe umunsi agira indwi umurwayi aba ahejeje gukira Mm. ego eh, hama eh, bonite we numva avuga ashimitse yuko iyi ndwara isa n'itandukanye cyane n'izindi twabonye mu myaka yahera A- ati irakaze cyane irakaze cyane iratandukanye harimo kumeneka umutwe harimo gripe ifatanye nayo ah, naho bamwe bamwe batabonye ibyo bimenyetso ariko agasaba ati mbega nta rucanco gwa- rw'indwara nk'izi canke indwara nyene eh, mwe mwishura gute
bonite ibyo avuga nibyo nibyo cyane rwose natwe twarabibonye Eh, ku buryo eh, ubundi nta bushakashatsi bwahora bukorwa bwo kurondera virusi ubwoko bwa virusi bwateye ariko ubu mu gihugu cya kenya barabikoze hanyuma turabona yuko virusi twari tumenyereye eh, nanze kubivuga kubera byari by'amasipesiyalite y'abaganga hahora hat- hatembera virusi yitwa adenovirus hariho amatipe menshi yo bita 4 8 16 53 ariko ubu haje iyo bita coxsackie a24 ni virusi ibabaza gusumba izindi Mm.
nubwo nayo nyene iheza ikikiza irababaza gusumba izindi n'umuntu yakize yo kandi abona ko yakiza atakibabara iri jisho ribandanya ritukura umenga riracarimo amaraso ni, ni, ni irababaza gusumba uko aho na twebwe twabaha- twahakuye icigwa ntitwari bwayibone ibaye irya mbere turazi ko bibaye irya mbere I- icyotuma gu- gihumuriza abantu ni uko eh, iyo virusi imaze kuza irya mbere igarutse ntiheza ibabaza ngo ibabaze abantu nk'uko yababaje irya mbere kubera umubiri uba umaze gukora abasirikare bo kuyikinga murumva rero yuko eh, atari yo twoguma dutinya kuko ubu eh, isa n'iyaheze kandi naho yogaruka ntiyosubira kutubabaza Mm, ni ukuvuga ko umuntu ashobora kumva umenga aragwaye mu maso arasubiye kugwara mu maso gato ariko atari nk'uko byari biri bisanzwe ni ukuvuga ko naho Eh, uyigwara ego.
bira- hariho ishansi y'uko ushobora ku- ushobora gusubira kuyigwara gato
ego cyane ndiko navuga nko mu gihe hoza eh, mu myaka iza iyindi epidemi itewe nayo n- ntizoheza ngo mbere nk'uko yabaye ubu nihaba haje ubwo bwoko bwa virusi tumaze guhura nabwo Eh, ngira muramaze kubona mu zindi ndwara nka ziriya za giripe iyo haje virusi tutari bwahure nayo yaraheze ikababaza abantu mugabo iyo hari hate ariko hatembera virusi umubiri wamenyereye abantu barayigwara mugabo bakabona ko ari bisanzwe aba bisigura yuko umubiri uba usanzwe ufise abasirikare bo kwigwanira iraheze igakira nigoba cane kandi itarinze kubaza umuntu
reka nongere nta kirundi ku murongo wa telefone umusaza ngenze ndore amahoro neza ikaze
amakuru uraho urakomeye
ndaho ndakomeye rwose ndashima imana ndarasa uruti Mm, vyiza
Eh, ndabumvira mu- mu majyaruguru muri mu karere ka gicumbi umurenge wa bwisiki Mm, mu rwanda Mhm.
Eh, mu rwanda mu nama mu majyaruguru ariko mbere nabwo ndashimira umutumirwa muganga rwose ku kutubwira byinshi byiza uburyo Mhm.
indwara y'amaso ariko rero ngewe rwose indwara y'amaso nabonye abayirwaye ugasanga nk'umuntu arabyiringira cyangwa se amaso yatukuye na giripe idasiganwa Mhm.
ese nkamubaza umuntu ashobora kuyirinda cyangwa se atubwira niba ishobora kwanduza ego ego muganga yabisiguye cyane uburyo umuntu yabwirinda ah, n'ingene ishobora kuvurwa Ah, reka kumbure tugiraho nyine muganga tubaza imiti imwe imwe ivura indwara nk'izi watubwiye yuko ishobora no kwikiza ariko hari abo twumva bavuga yuko bahawe antibiyotike eh, imiti itandukanye kugira ngo mugabanye ubwo bubabare akenshi mwandikira imiti yihe eh, bivanye kumbure ni- n'ibimenyetso bimwe bimwe biba bitandukanye ku bantu
Eh, ni byo cyane Eh, nga- ngiye ndaganira n'aba- n'abasanzwe bafise amafarumasi hano i bujumbura aho nkorera barambwira ati "Iyi miti iyi n'iyi ya- yaheze ku kubera abantu bayikoresheje ari benshi cyane nkayababwira nti ni kubera bayikoresha itarikenewe abantu barenga kuri mirongo umunani ku ijana ntibaba bakeneye gushiramo umuti Eh, kwikandisha amazi akanye gusa birakwiye ariko nk'uko nababwiye bakeyi kuko batagize ukwihangana ngo ntibakore mu jisho hari igihe bakora mu jisho bagashiramwo eh, akiyongera kuri ya virusi akantu bita bagiteri kagaca kamu- kabatera infection amaso ntayoberana kuko aca azana ibishirashira mu gitondo akaba afatanye abo rero bakenera antibiyotike kuko mu vyumva si virusi tuba turiko turavura mugabo tuba turiko tuvura ya bagiteri yongeweko kuko eh, aha hose dukikijwe n'amabagiteri ukoze mu jisho ushobora gushiramo bagiteri ugaheza ukaca wiyanduza iyindi miti duha abababaye ntitukunda kuyivuga ah, mu- mu mas- mu- mu masamirizi ko kubera umuntu agera avuga ati muganga yavuze uyu muti Mhm.
hanyuma eh, ngaca yiruka akawushyiramo Akivura.
kumbura atawukeneye Mhm.
mugabo hariho imiti dufise duha abantu tuba tubona ko babaye cyane Mhm.
kugira tubaruhurire nabo nyine tuyibaha mu buryo eh, twabonye yuko bemera kuyikoresha uko twayibabariye kuko Mhm.
bakoresheje ukutariko nayo iraheze ikabagirira nabi no gusumbya ya ndwara nibyo tuba dutinya rero yuko umuntu aheza akamera- akamererwa nabi gusumba Mhm.
uko yari kumera atashizemo umuti Mm. nibyo koko muganga nk'uko ubizi warakoze mu bihugu by'amahanga hari muri amerika cyangwa mu bufaransa eh, kenshi muri ibyo bihugu imiti myinshi utegerezwa kubanza guhabwa urwandiko rwa muganga ariko ah, mu bihugu by'akarere urashobora kuja kuri farumasi ahanini imiti myinshi cyane urashobora kuyironka utarenze kuronka urwandiko rwa muganga nivyo rero ko benshi bumvise umu- umuti runaka bashobora guca bawihereza birumvikana Ah, reka nongere nakire gakwavu igi gisa gi- gakwavu gakwavu reka twakire gakwavu akazina kiwe kandi karangowe karame karame munyamakuru amahoro muraho muraho neza munyamakuru eugeni ni oriane uraho neza
eoliyani itanga ishaka muraho Ego.
murakomeye ego cane turaho turashima namwe
Eh, ni gakwavu igisagara mu rwanda mm, gakwavu igisagara ikaze neza ikibazo canke icyumviro kuri muganga
Ah, ikibazo mwari muri kuvuga ngo ku ndwara y'amaso y'imbwa Mhm.
iya ndwara yi- bita amaso y'imbwa Mhm.
Ndagi- ndagira ngo kubera ko iriya ndwara ni nshyashya cyane ndagira ngo aze kuza kudusobanurira mu buryo bwimbitse Mhm.
ikindi ikindi wenda ngira ngo musobanuze muganga Mm.
ku ndwara y'amaso turi kubona indwara zigera kuri eshatu hari igihe amaso ufatwa n'amaso ubyiringira akurya cyane ukajya uyabyiringira hari n'iyindi noneho hari n'iyindi gufata amaso akazamo amarira yanabyimbye noneho hari iyindi ya gatatu ifata amaso mu rwanda dukunze kubyita ngo ni agahenera ugasanga runo ruhu rwo hejuru ku maso rwabyimbye cyane mu rwanda dukunze kuyita ngo ni agahenera turagenda aze kudusobanurira diferanse y'izi ndwara uko ari eshatu
urakoze cyane naba ntihenze no mu burundi umenga bayitwa nyine
ikindi ngirenga mubaze ese hari ibigo byikorera ku giti cyabyo ku buryo kuko ino hano muri iki gihugu hari igihe usanga amaso bayavura nka rimwe mu mwaka cyangwa nka kabiri mu mwaka byonyine ese nk'uwashaka nk'imiti y'amaso hari ibigo bigiye byihariye bafite mu bihugu bya afurika wenda ku buryo umuntu yahita yarwara amaso agahita agera kuri ibyo bigo akabasha kugura imiti
reka muganga ducire ku mayange ariko ikibazo cyiza cyane kijyanye no kugerageza gutandukanya izo ndwara muganga wabyumvise izo ndwara zitatu zitandukanye kandi n'ikibazo cyiza cyane kugira ngo bamwe bamenye niba ari indwara isanzwe cyangwa ari indwara igezweho muri iki gihe imwe aravuga ati imwe yo kubanza kwibyiringa mu maso ukumva uri kurababwa iyindi urabyimba ukava amarira iyo yindi nawe ni imwe imeze nimba ntihenze y'agahene haba hari akantu k'akabyimbe hejuru y'ijisho dusobanurire muganga
ego cyane ibibazo abajije birumvikana mpereye ku cya mbere iyi ndwara yaje nk'ikiza si nshasha na gato ni indwara yamyibaho gusa ni uko uwo mwaka yaje ifise inguvu yaje yandukira vuba vuba itembera hagati y'ibihugu navuze igituma twikeka yuko yoba yatembereye gusumba uko yahora ni uko igicu cyahindutse hanyuma n'imigenderanire y'abantu yarahindutse ubu bagenda abantu baragendagenda gusumba ibijyanye rero n'uko indwara zifata izo z'amaso nibyo hariho ibimenyetso by'indwara z'amaso bituma tubwira umuntu ko acayirukira kwa muganga icya mbere atavuze n'igihe umuntu abonye ko ijisho ritakibona abonye umenga kutabona cyangwa kubona uko yahora byagabanutse aho wirukira kwa muganga hakaba no gutukura iyo umuntu aba abonye ijisho ritukura nacyo ni ikimenyetso ko ijisho rirwaye nk'iyo ndwara yateye murumva yuko rihatangura gutukura rimwe irindi rigaheza rigafatwa indwara rero zituma amaso atukura ni nyinshi si yo yonyine ni nyinshi cyane ntizishobora kuzivuga ngaha ngo tuzimare hanyuma hakaza n'indwara zituma umuntu aguma akurura amosozi izo ndwara rero nazo nazo nyine ni nyinshi iyo yateye niko imeze hanyuma yavuze n'izituma umuntu ashaka kwibyiringira iyo yateye yoyo irimo byose ijisho riratukura rikakurya ugashaka kwibyiringira hanyuma ukongera ugakorora amosozi uko nicyo nababwira uko bimeze kose kubyiringira ijisho si byiza nta ndwara n'imwe ifatira muri ubwo buryo igusaba ko wibyiringira waheza ukabyiringira ugaheza ukamera nk'uwukize kubyiringira byama bifise ingaruka mbi no ku zindi ndwara turetse iyo iyo twari ko turavuga murumva yuko wibyiringiye uheza ugashyira ya mosozi mu minwe ugaheza ukandukiza abandi si byiza tuhanura abantu yuko ababifitiye uburyo nk'aba baba bafise uburyo tubabwira ko bakoresha wa mushwaro bakoresha rimwe bagaheza bagata abandi tubasaba yuko bamaze gukora mu maso baca baguma bakaraba murumva yuko ibyo ariyo aribwo buryo dukoresha yabaje n'ikintu kinyeretse yuko twebwe nk'abaganga bavura amaso n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu haba mu Burundi n'ibindi bihugu ko tugifise ikintu tutaramenyesha abanyagihugu bose arabajije ati mbega none hari abantu bavura amaso sinzi aho aherereye ati bavura kabiri mu mwaka nca numva yuko ahora avugwa na bamwe b'ingenzi basanga abantu mu mihana gusa ariko ibyo nzi cyane cyane n'ibyaha i burundi mu mavuriro asanzwe aya ya leta n'ay'abigenga uko imyaka igenda niko mbona bagenda barashyiramo ibice bivura amaso ni ukuvuga yituye amavuriro ayasanzwe asangamo mbere harimo abandi baganga bavura amaso ubwa kera nk'aho i burundi bari bagwiriye mu ntara ya bujumbura ariko uko iminsi igenda turabona ko n'izindi ntara zigenda zirashikirwa ndazi neza ko mu bindi bihugu nka tanzania kenya reka na uganda n'u rwanda ibihugu byose ubu muri muri afurika amavuriro ari muri disitirigite bagiye bayashyiramo igice cy'abantu bavura amaso bigenda bitera imbere yoheza akaba abaza mu kibanyi akabaza kumva yuko atahantu hoba hari umuganga avura amaso iminsi yose
murakoze cyane murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga y'uno munsi turi ko turihweza iyi ndwara yari imaze iminsi yibonekeza cyane kandi ikibonekeza mu bice bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini muri uganda muri tanzania mu burundi mu rwanda indwara bamwe benshi mu burundi batazira indwara y'amaso y'imbwa tukaba turi rero ku murongo tuganira na dr levi kandeke yanonosoye cyane indwara z'amaso akaba azivura mu gihugu cy'u burundi arazivura kuri clinique de l'oeil hama akanazibaga niba ntihenze kuri hopital roi carede mu kamenge mu gisagara cya bujumbura turabandanya rero ikiganiro cyacu reka tubanze tumire amate gato turagaruka murakoze cyane
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo reka da ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia royal
radiyo ijwi ry'amerika turacari muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga ikiganiro cerekeye amagara abantu c'uyu munsi twashimitse cane cane ku ngwara y'amaso indwara y'amaso imaze imisi yibonekeza mu gisagara ca bujumbura aho abenshi bayita indwara y'amaso y'imbwa indwara y'amaso y'imbwa ifata mu minsi mike ikaba irakize ariko yandukira cyane yandukira cyane muri iki gihe rero mu gihugu cy'u Burundi tukumva muganga aduha icyizere yuko iri kiragabanuka ariko yari ibonekeje cyane mu gihugu cya tanzania mu buganda no mu no mu rwanda naho abenshi bavuga ko itara idakaze cyane naho nyine barayibonye turi ko turaganira na muganga tumubaza ibibazo bitandukanye by'abanyanyabijwi rya amerika muganga tugarutse muri studio mu bibazo byacu abantu benshi bavuze yuko bagerageje gukora ibintu bitandukanye kugira ngo bayivure ubu mukaba muri ko murakira abo bantu mubavura ibyo bagerageje kwivura bida bakunda mu bisanzwe mu buzima bwa minsi yose bimwe mu byo bokora kugira ngo bagumane amagara meza y'amaso n'ibihe uretse ibyo bakora byo gushiramo indimu n'ibindi byinshi ibindi bintu bashobora gukora kugira ngo bagumane amagara meza y'amaso ni nk'ibihe
amagara meza y'amaso rero nicyo kimwe n'amagara y'uwundi mubiri ahagaze mu gufungura ibintu nka byose dushyize imbere ibyamwa n'imboga umuntu agafungura ku buringanire hanyuma akongera akagira karibyo bita kunonora imitsi kugira agumane amagara meza afise amagara meza y'umubiri usanzwe araheza akagira n'amagara meza y'amaso icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko eh, ku bana batoyi bajya tuvuga yuko bakiri bato cyane abo dusaba yuko ababyeyi babazana kubavuza n'igihe mu muryango baba bafise indwara zigaragara yuko ari indwara zifata imiryango nk'abijya nk'abajya barwara imirazi cyangwa akaba afite ababyeyi bafite miyopi nyinshi indwara yose iba izwi ko ikomeye mu muryango bakaba bazi ko bayifise baraheza bakavuza umwana eh, naho ababoneka ko akomeye abandi tubwira ko bajya kwa muganga n'abantu umuntu wese azi ko amaze kurenza imyaka mirongo ine tumusaba yuko ajya kurabi- kurabisha muganga w'amaso n'aho abona ko akomeye kubera hariho indwara eh, umuntu ashobora kuba atemberana yatanguye atabizi ishobora kumutera ubuhumyi muganga akayibona kare akayimuvura kare Ah, abanyuma hakaba aribo nabo kenshi duhimiriza gusumba n'abandi ni muri abo nyine barenza mirongo ine baba bafise izi ngo- izindi ndwara nka diyabete eh, ibyo bita hypertension sinzi ingene nabivuga mu indwara Kirundi, y'umuvuduko abafise- w'amaraso
y'umuvuduko w'amaraso abafite izo ndwara rero bobo eh, umuganga asanzwe abavura izo ndwara kenshi arababwira ati muraheza muje ku muganga w'amaso nabo abarabire bo barabizi muganga wabo araheza akabibabwira hariho indwara zif- nazo zifatira mu maso gusa zitarenze gusaba yuko umuntu aba afite n'izindi ndwara mu mubiri eh, hari indwara sinzi ko mumaze kuyumva yitwa glaucoma ni indwara nigira kabiri nigira kabiri mu ndwara zitera ubuhumyi hano mu karere k'iwacu iyo ndwara rero ifise icyo yisangije n'izindi ni uko atakimenyetso na kimwe kiriho iyo iri kurakuzanira ubuhumyi ntuheza ngo ubimenye nta bubabare eh, nta nta kimenyetso na kimwe uheza ngo ugire atari uko uzubona imaze gushika kure ubona uhumye tugasha dusaba yuko umuntu wese azi ko iyo ndwara iri mu muryango wewe mwumva yuko tumuhimiriza n'ingufu gusumba abandi ariko uwurenze imyaka mirongo ine nk'uko nababwiye yagiye kwa muganga twebwe icyo kirimo mu bintu duca dupima tukaraba ko iyo ndwara tubayifise kuko ni indwara itera imbere buhoro buhoro buhoro buhoro ku buryo imutera ubuhumyi haciye imyaka itari mike nicyo gituma umuntu adaheza ngo abimenye yuko yagwaye murumva rero ahanini eh, kugira umuntu yirinde indwara y'ubuhumyi eh, yivuza kare akipimisha Eh, abo dukarira rero abo dusubiriramo kenshi ni abarwaye indwara ya diyabete indwara ya diyabete eh, ni indwara eh, i- i- i- ubu unye mu bihugu by'iwacu twarateye imbere cyane mu kuyivura mu myaka yaheze abantu baragwara tukabura ko tubafasha ariko ubu uburyo burahari muri ibi bihugu byose bidukikije nta gituma na kimwe rero umuntu atokwivuza sinzi ko muzi ibyuma bita ngo lazeri bijya byari ibyuma mu myaka iheze twabona umenga ni ibyuma by'ibihugu biteye imbere gusa ariko ariko ubu nta gihugu na kimwe kitabifise urumva abaganga babyize bariho nta gituma na kimwe umuntu arwaye diyabete iyo ushobora guhuma tubasaba rero yuko nk'abo barwaye diyabete ko bajya kuraba muganga rimwe mu mwaka ruba si kenshi rimwe ku mwaka muganga agaheza akababwira ko bikenewe ko babandanya babonana
murakoze cyane muganga reka nongere nakira abandi ku murongo wa telefone turafise newton steven sinzi ko tukimufise ku murongo newton steven uratwumva ikaze nawe halo steven ndabumva cyane Aha.
iyo ndwara iyi ndwara iragaragara mu bihugu by'ibiyaga bigari na cyane cyane muri congo ariko urebye twebwe ntabwo turayisobanukirwa neza kuko ahanini usanga abantu barivuza imiti ya- y'ibyatsi nangwa se bakagira ngo ni indwara isanzwe ntabwo turayisobanukirwa
nakeneraga kubaza muganga esike hari ibindi bimenyetso nyakuri biyigaragaza kuko hano nk'iwacu muri kongo urabona abantu benshi barayifite cyane cyane ku buryo esike hari n'ibimenyetso byatubwira n'uburyo umuntu yayirinda murakoze
murakoze cyane Eh, muganga kumbure twona tomora cyane ku bimenyetso bimwe bimwe byo bitandukanye n'izindi ndwara z'amaso iyi inyirika iribonekeza muri iyi minsi uwo tubwira ko byo bari nk'ibihe neza na neza kimwe muri ibyo umuntu acamenya ati niyi ndwara nshasha iriko irahaca
Eh, mu bisanzwe nibyo abajije ikibazo cyiza sinace nacyumvise kuko musubiriyemo ndabyumvise Ni- abajije ati tuzomenya gute ko ariyo yasubiye gutera uko iyo ndwara imeze ni indwara yandukira cyane ku buryo uyibonye kuri umwe u- umunsi utarenga utarayibona ku wundi icyo ni icya mbere icya kabiri uko itangura itanguye ku muntu itangura ku jisho rimwe nka ku mutaga igatangura igafata ijisho rimwe rigatukura ukumva ko umenga rirakubabaza hakagera ku mugoroba irindi ryafashwe naryo nyine ri- rikakubabaza ko wakunda nyine noneho rero ukaca ubona yuko amosozi bukeye atanguye kuza arakoroka nk'iyi y'ubu yaribabaje n'ibigohegohe bya byimba umurwayi nyine ukabona ko wababaye akanameneka umutwe ubu niko yari imeze ntituzi ko n'iyindi zoza ari uko imeze kuko igira igihe ikamara imyaka ibiri itatu yahora imara imyaka ibiri gushyira kuri itatu imbere yo kugaruka hanyuma iyo igarutse rero nti- ntigoye na gato abantu baca bayibona ku- kubera uko kuntu yandukira hanyuma ikindi nka twebwe tuba dukorera mu mu mavuriro turabona iyo iva kenshi iva ahantu hagwiriranye abantu aho naho ni mu mashuri Eh, kenshi ifata mu gihe abana bari ku ishuri nibo baba eh, bandukizanya vuba vuba cyangwa abantu bakora muri ajya mashyirahamwe arimo abantu benshi niyo ya- ya- canka canka mu masoko aho irandukira cyane abantu bakora ahantu haba hari abantu bake nabo nibo bandukirwa ubwa nyuma ba- kenshi bayikura muhira muri abo nyine baba bavuye muri aya mashuri murumva ni indwara yoroshe gutora kubera yandukira cyane uyibona ku bantu benshi mu kanya gato kandi wabona itahoraho Mhm. yego ah, hama eh, kumbure turi ko turaja ku musozi w'ikiganiro muganga utubwire aha ah, u- abari mu burundi abari bujumbura kumbure basanzwe bakuzi cyane urazwi ko u- uvura amaso ariko tubwire ibitaro ukorera ko ah, ivuriro ukorera ko abifuza kukwitura bakumvise uno munsi bo kuronka hehe
Eh, Jewe mvurira mu bitaro bi- eh, ahanini bibiri irya mbere ni ivuriro nkuru rwakarede eh, kuko harimo na iniverisite y'uburundi nigishirizamo aha kabiri ni ivuriro ryitwa eh, clinique de l'oeil eh, ni ivuriro eh, pive nko- nsanzwe nkoreramo nyine Eh, iryo vuriro rero rwakarede nagira nce nshimikira ku kintu gihambaye dukorerayo hariho eh, ubuvuzi bw'abana bavukana indwara z'ubuhumyi twakira abana bose eh, umwana wese afise munsi y'imyaka cumi n'itanu afise indwara ishaka kubagwa tumwakirira ubuntu kandi nti- ntidutorana ngo ngo si umurundi kuko abarenga mirongo itatu ku ijana tuvura kenshi baba bavuye i kongo kuko ngira ngo hariya bataba bafise uburyo tubukoresha ino aho ibyo bitaro bibiri niho bashobora kuntora ibitaro rw'akarede n'ivuriro clinique de Rey.
murakoze cyane muganga uyu mwumvise ni dr levi kandeke akaba ari umuganga wo mu burundi ah, avura kuri izo vuriro mwumvise Ah, turamushimiye cyane rwose muganga ku kanya mwafashe ko kuganira n'iradiyo ijwi rya amerika n'abanywanyi b'ijwi rya amerika Twite- twizere ko nk'uko mwabikoze muri kahise muzobandanya kwitabira ubutumire bwacu kugira ngo mwongere muduhe inyigisho nyinshi ah, mutanze uno munsi cyane cyane kuri iyi ndwara igezweho muri iyi minsi
ndabashimiye cyane kandi nta nkeka ni muntu nzongera ngaruke turabashimiye cyane rwose reka mfate akanya nongere nshimire abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika namwe mubandanya gushikiriza ibibazo ibyiyumviro mugaterera ah, cyane cyane no ku mbuga zacu ngurukana bumenyi kuri facebook yacu turababona muri benshi cyane mwashikirije ibibazo n'ibyiyumviro ah, mubandanyirizaho turabashimiye cyane rero n'abari mu buhinga bw'ibyuma turafise nadia taha nadia taha yadufashije gushikiriza amajwi mwumvise mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri mikoro ndashimiye n'abandi mu buhinga bw'ibyuma mwese mugira umuzi mwiza murakoze